iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uyu ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri isanga muri kumwe na venuste nshimiye imana ikiganiro agasaro kaburaga gishamikiye kuri muri isanga cy'uyu munsi gifite umwihariko mwari mumenyereye ko kenshi ari ababyeyi baba bashakisha abana noneho turakira abana benshi bashakisha ababyeyi babo inkingi kanagazi y'agasaro kaburaga turayubakira ku mwana niyo nkuru moyize waburiye mu rwanda dore hashize imyaka makumyabiri n'umwe icyo gihe yari afite umwaka umwe agasaro kabonetse mu cyumweru gishize jacqueline mukamparirwa turamugeza ku ivuko irutunga rwa gasabo mu cyahoze ari komini gikomero aho yavuye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ibiri nk'uko mubimenyereye ndabamurikira agasaro kabonetse ntimucikwe niba waratwitabaje ngo tugufashe wasanga agasaro kabonetse arakawe mugume ku maradiyo yanyu
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mu kiganiro giheruka mwumvisemo umwana w'umukobwa jacqueline mukamparirwa ukomoka ahitwa irutunga mu karere ka gasabo aho yavuye afite imyaka ibiri nyuma y'imyaka makumyabiri n'icyenda yarabwiwe ko nta muryango agifite mu rwanda ijwi ry'amerika ryamuhuje na se rutoto celestine ndetse n'abakuru be na ba se wabo na ba nyina wabo bamaranye igihe kigera ku isaha baganira nongere nshimire padiri mukuru wa paruwasi gishaka floribert irategeka wigoye akadufasha kuvugana nabo tubunana nabahitiyemo iminota mike ibumbye uko baganiriye azaza kukureba yabikwemereye rwose azaza gayeda
ndatekereza kuzajya kubasura mu kwezi kwa munani ariko sinzi niba nzaba nabonye inkingo zose inkingo nkeneye
reka noneho umuhonde nawe avuga ko harya abaturage witwa mutesa teonesite kuba mbonye umuryango abuzukuru banjye n'umukobwa wanjye biranshimishije cyane ko imiryango yiyongereye natwe rero nk'umuryango we uhagarariye n'umuryango wundi wasigaye biranshimishije padiri yabitumenyesha tukareba abana nabo bakareba natwe umuryango wasigaye
birashimishije kubumva cyane cyane ko batubwiraga ko imiryango yacu yazimiye
ndishimye ntabwo nabona uko nabi ibyishimo birandenze ariko nitubona amaso ku yandi tubaha imana icyubahiro twaragushakishije tweberwa irengero ryawe ariko duhaye imana icyubahiro kuba uhumeka umwuka w'abazima imana ikomeze ikurindira aho uri umunsi tuzongera kubonana amaso ku yandi tubaha imana icyubahiro narakwibukaga kera ukiri umwana tujya ku rwesero tukavayo tugiye gusinya kwa rukubahihunga urwumvikiro rwa komine gikomero njyana na papa rero tujya gusinya kuri komine nyine mukamarirwa none rero imana ikurindira ahantu n'abana twageze ku rwesero hari umuzungu witwaga wa paroma yareraga abana akabaha amata bakabaha ibyo kurya bibashije kurera abana b'uruhinja noneho jenoside ibayeho twongera kumubona ntitwongera kubona agakuru papa yabashije kuza kubaririza kuba ruje ngo arebe yuko bamufasha akabona uwo mwana bamutuma n'amafoto ya papa kuruwa ruje nayo nta gisubizo twigeze tubona turakomeza dushakisha amakuru reka da naho tumenye y'ubwenge turakomeza turabaririza agakuru masenge ajya kurwetera aho icyo kigo cyari kiri amubwira yuko abana bari bafite bashobora kuba barabitubura irengero bye turakomeza tukica tubura ubundi buryo twanyuramo ubwo nibwo ejo bundi twagira yaduha neza ijwi ry'amerika dushima imana twumvaga ko jenoside yamuhitaniye aho ngaho ku rwesero
biranshimishije cyane kuba mbabonye nkabona data na bakuru banjye nkareba uko basa nkaba mbona bafite ubuzima bwiza nicyo cyangombwa kubona batarakozwe mu nkokora na jenoside sinzi ukuntu byabashobokeye ibyo tuzaba tubiganira kubona ko mfite umuryango mugari wateranye birampa imbaraga zo gushaka kujya kubasura vuba na bwangu cyane cyane kugira ngo mbereke abana babone ko bashobora kubona ababagwa mu ntege kandi ndabona bafite ubuzima bwiza nicyo cyangombwa
baramwishimiye kumwakira umuryango wabo
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona nk'uko nabibabwiraga mu ntangiriro z'iki kiganiro uyu munsi eh, kiribanda cyane ku kurangisha banyu mwaburanye duhere kuri habumugisha jean paul uri mu murenge wa runda umudugudu wa kamuhoza akagari ka kagina ndarangisha umwana wanjye witwa dukuze umuremyi marie grace dukuze umuremyi marie grace muherukana ryari mwatandukanye mute yewe duherukana mbere y'intambara marie grace yabaga kwa nyirakuru hano i masaka muri gitaraga Eh, noneho duhunze duhunga tugera duhunga tugerana kuri goma n'umukecuru wanjye hanyuma haje kubamo ikibazo jewe n'abasigaye ninjira muri ma- Mhm.
muri masisi mbese muri make hanyuma mbasiga kuri goma kuko sinagomba kuharenza ishaki hari hameze nabi ntabwo abanyarwanda baturukaga mu rwanda bagomba kuharega jewe kubera ko nanabayeyo ubwo nakoresheje ibishoboka byose mbasiga kuri goma ngewe ninjiramo ngezeyo ubwo ngubwo nasanze y'intambara y'abahude n'ubundi ndakomeza njya muri kare kuva ubwo ku icyo gihe nagiye kumva ndiyo ngiyo bambwira ko yajyanye n'abasirikare ba kontenja mbese amu- ababereye umugore abasirikare b'iyihe kontenja ni abakongomani bari mu kahe gace bari bakambitse he bari hariya kuri goma nyine hanyuma batashye bajyana n'umukobwa wawe batashye baramugize- bataha Eh, batashye batahana nabo baramugize umugore baramugize umugore yari eh, baramugize umugore we yari ari ku gi- igituku hariya kuri goma Mhm.
ubwo sinzi ukuntu bakomunikanye bahita ba- bajyana gutyo ajyana n'abako- n'abo bakondenje ubwo rero agenda gutyo eh, gusa nta- mbese nta bundi buryo twongeye kumubonaho ariho atariho ntabwo mbizi ndagira ngo wenda namenya ko yaba yarapfuye mu- ko ngenda numva ukuntu mukoresha ingufu mukabona abantu nti wenda mwanshakishiriza niba bishoboka Mhm.
tukareba niba yarapfuye cyangwa niba akiriho kabimenya nibura aba basirikare bari aho ngaho kuri goma uribuka ukwezi bari bahari ariko ibyo ari byo byose ni muri mirongo cyenda n'umunane icyenda n'umunane icyenda na karindwi marie grace yari afite imyaka ingahe muri mirongo cyenda na karindwi icyo gihe yari hejuru y- yari mu myaka hafi cumi n'umunani kuko yari yavu- yavutse irindwi n'umunane yaba wenda yari afite nk'imyaka makumyabiri hanyuma ninde wakubwiye yuko yajyanye n'abo basirikare Ah, hari urumva ko twari turi famiye usibye njyewe wahavuye nkajya muri nkinjiramo imbere nkaza ya- izo iyo za masisi ariko mama yari ahari eh, na na afite na murumuna we bari bari kumwe Eh, hanyuma ara- eh, na- mbese n'abandi mwe na famiye muri rusange ngo hari abantu bamubonye i kinshasa mu bari bamuzi bwana habumugisha laurent niba karame umukobwa karame niba umukobwa wawe akiriho ni iki wifuza kumubwira nk'umubyeyi icya mbere ni ukumenya ko ariwe icya kabiri ni uko ah, twanamusuhuza nanamusuhuza nkifuza nkanishima ko yaba ahari kuko ni imyaka myinshi ntamubona ntagira gute na gute kandi yaba anahari kuko nawe mwam- yamenya ko duhari hanyuma byazaba na ngombwa tukanashakana tugasuhuzanya urakuze niba yumva ijwi ry'amerika niba ari kinshasa cyangwa se i brazaville iyo mijyi yombi i- iregeranye aho yaba ari hose ahagerwa n'ijwi ry'amerika naramuka yumvise ubutumwa bwawe ntabwo nshidikanya ko nawe azagerageza kuduhamagara kugira ngo tubahuze nongeye kugushimira icyizere wufitiye kimwe n'abandi benshi ijwi ry'amerika murakoze murakoze mukamazimpaka marie claudine we ararangisha umugabo we atuye mu murenge wa gisozi umudugudu wa kanyinya akagari ka ruhango ndarangisha umugabo wanjye twashakanye
muherukana ryari duherukana icyenda gatandatu umugabo wawe yitwa nde yitwa nubaha saveri nubaha saveri Mm, muherukana hehe mwatandukaniye he twatandukaniye muri zayire ubu ngubu ariyo kongo Mhm, mu kahe gace mu kahe karere mu gace ka mbandaka mbandaka twari turi kuri fureze Mm, Eh, twagira ngo twambuke dukomeze tugende burazavire mhm.
Eh, hanyuma bigenda gute kugira ngo mutandukane kubwo kubera ko aho ngaho twari twategereje kugira ngo tubafatire ubwato bwo kugira ngo twambuke Mm, twahamaze nk'igihe wenda nk'ibyumweru bibiri aza kurwara akaguru yari yarakandagiye mu ihwa ry'ingazi mm, karabyimba mbyuka mu gitondo ngiye kuvoma amazi yo guteka igikoma cy'abana bari dufitanye abana babiri mhm, umwe ndamumusigira undi ngenda muhetse mm.
ngarutse kubera iriya ntambara yo muri congo nsanga abantu batatanye birutse kuva ubwo ntabwo twongeye kubonana Mhm.
sinongeye no kumenya amakuru ye uwo nabazaga wese yarambwiraga ati mperuka ahandi mbandaka Eh, ariko ubwo nari namusigiye umwana mukuru wari ufite imyaka itatu ubwo nawe naramubuze nyoborana na se na n'ubu inyuma naje gutahuka ngewe ngeze mu rwanda Mm.
umwana nsanga feyiseri yaramuzanye ari muri kuruwa ruje mu rwanda Eh, ubu ngubu kugeza ubu mwana ndamufite Mhm.
Eh, ariko agakuru ka se nta kanunu wigeze umenya ashwi habe na mba kuko n'umwana yari akiri muto Mm.
nta makuru yabashaga kuguha Mm.
Eh, nta muntu wigeze akomoka hakurya y'uruzi aho ngaho muri congo brazaville wenda ngo atahuke mu rwanda abe yakubwira ati naramurabutswe nawe yashoboye kwambuka cyangwa se nta gakuru Mm.
kandi wamenya nanjye narambutse ngera burazavire ngira ngo wenda tuzahurirayo Mm.
mageze nahabaye nabwo ikindi gihe nk'aho cy'amezi nk'abiri nabwo ndashakisha ahantu hose mu nkambi zari zihari ndaheba Mm.
Eh, ubwo mpise mvuga neza nitahire Mhm.
ngewe natashye icyenda karindwi Mhm.
kuva ubwo nta yandi makuru nabashije kongera kumenya aho yaba ari hose ijwi rya amerika rirumvikana kandi abaryumva ni ni- ni benshi Mm.
wa mubyeyi we nyuma y'iyi myaka ishize makumyabiri n'itanu utandukanye n'umugabo wawe niba akiriho akaba ashobora kukumva ni ayahe makuru wumva ushaka kumugezaho n'icyo wumva ushaka kumubwira amakuru nshaka kumugezaho ni uko na mbere nzi ko yakundaga nawe kumva ijwi rya amerika Mm, aramutse abaye akiriho akaba akiryumva mm, yatumenyesha kuko abantu ubu kugeza ubu bose nagize amahirwe ndi kumwe nabo mhm.
nabashyize mu mashuri barize baranarangije umukuru naramushyingiye Oh, uwo bari bari kumwe mm, ubu amaze no kubyara kabiri uwo muto nawe ubu nawe ararangije sogonderi mm, bafite agahinda kenshi ko kumva bataragize amahirwe yo kumenya ag- inha- amaherezo ya se mm.
n'undi wese wabasha kuba yarabashije kumenya amakuru ye yatumenyesha n'abandi bavandimwe bashiki be bicwa be bose bari aho nabo twabonaga muri congo benshi twabashije kongera guhura Mm. ubu bose bari mu rwanda
bari mu rwanda ni amahoro mm,
agasaro kaburaga
ikintu gikunze kugaragara mu kiganiro agasaro ka buraga ni ireme ry'umuryango nyarwanda aho usanga uyu ashaka mwishywa we undi mubyara we undi nyirasenge cyangwa se nyina wabo umubyeyi ashaka umwana n'umwana ashaka umubyeyi ngira uwo nsanga yosefu atuye mu karere ka rulindo umurenge wa murambi akagari ka mugambazi umudugudu wa gasinde bashaka kurangisha uwo bitaga amapeni niwo bita muheruka pirasi bakunze kwita amajyambere none se damascene we yitwa nde amapeni ntabwo ibindi biri ko twatandukanye nyuma mu cyenda na gatandatu bibiri na cumi ntabwo nzi izina rye ngiye abo bavandimwe mwatandukaniye he batandukaniye aho bita karinda mu nkambi ubwo hari ryari hari icyenda gatandatu kuva icyo gihe ntabwo mwongeye kubonana ntabwo twongeye kubonana mwari kumwe aho ngaho i kayindo mwari kumwe eee twari turi kumwe byagenze gute kugira ngo mutandukane bamwe bajya amajyepfo abandi bajya amajyaruguru mu kwira imishwaro ni ukuvuga ngo twabanaga mu nkambi imwe intambara iteye dufata iy'ishyamba hari ahantu twaciye mu birunga ngenewe mutoya uburana ubwo ngubwo biba byarabaye niba byarabawe eee icyo gihe ugenekereje icyo gihe wari ufite imyaka ingahe igihe nawe ufite imyaka umunani iyi myaka yose makumyabiri n'itanu ishize utamenya amakuru y'ababyara bawe ni ukubera kutabishaka ni ukubera kutabimenya ni ukubera guterera iyo byagenze gute kugira ngo ubyibuke ubu kuvuga ngo ba- bagiye tubaza abantu bagiye bahunguka Mm, noneho bakatubwira ko bari muri kongo brazzaville mhm.
mu nkambi y'impunzi mu nkambi y'impunzi ya kongo brazzaville eee inkambi y'impunzi iri congo brazzaville eh, izwi cyane ni inkambi eh, ya kintele eh, niba ariho bari eh, ongera ongera ubabwire ubwira abari muri iyo nkambi ya kintere abo babyara bawe urangisha abo ari bo kugira ngo bagufashe kubashaka ndarangisha uwo bita amajyambere bita- bita Mero- bita mwereka pirati Mhm, niwo bita niwo bitaga amaseni mhm.
bambabwira ko tubakumbuye mu rwanda bambabwira bambabwira ko tubakumbuye mu rwanda kandi n'abana babo ndi kumva uwo bita amajyambere ndakwizera yari afite umwana w'imya- w'amezi nk'atatu Mhm, umugore yari mu rwanda nta kibazo umuhungu we yarakuze mhm, ndumva arangiye no kwiga segonderi mhm.
akaba n'uwo damascene umugore yaturutse muri kongo afite inda yabwiye n'umwana w'umukobwa bamwita dusabe Mhm.
kumva nawe afite umwana ari kumva ko afite n'isuku Mm.
akaba n'umukobwa mukuru witwa kwirina nawe nawe ndi kumva agiye kugira abana babiri ndi kumva afite inda n'umwana afite umwana wa imfura akagira n'inda Mhm.
hakaba hari ba nyirasenge aho bita ba mugababeza aho bita ba nyiramisago Mhm.
abita mukabucyana abo bose bakaba bategereje nka- nka bisenge na none kugira ngo bamenye na- baba bategereje inzu kugira ngo babakire kandi banamenye n'amakuru yabo biba ngombwa umuntu akamenya n'amakuru yabo bwana ngiro usanga yosefu ndagushimiye cyane kubera icyizere wongeye kugaragariza ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kaburaga rero nanjye ndabashimiye kubera yuko hari benshi mufasha natwe tukajya maze mukadufasha tukabyungukira neza kandi nababwirikamo kandi murakoze urakoze cyane
agasaro kaburaga
hashize imyaka makumyabiri n'ibiri umwana w'umuhungu witwa moyize niyo nkuru avukiye mu bitaro bya chuk i kigali ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda ibyo ni ibigaragara ku cyemezo cy'amavuko ijwi ry'amerika ifite yabyawe na mukasine udeta nyuma y'umwaka ntiyongeye kumugiraho uburenganzira dore hashize imyaka makumyabiri n'umwe yaramubuze ari mu rwanda mu karere ka nyarugenge umurenge wa kigali akagari ka nyabugogo umudugudu wa kiruhura yaje ku ijwi rya amerika atubwira uko yabuze umwana we
nari ndwaye cyane mfite ikibazo cy'uburwayi mbona ngeze kure ngiye gupfa uyu mukobwa ruragiranye si nsaba ko yamumfasha kubera ko yari afite ubushobozi mwapfanaga iki nta kintu twapfanaga twari duhuriye ahantu twasengeraga mwasengeraga he ni itorero bitaga furu gosipeli church Mhm. uyu mukobwa rubagire anyesi se yakoraga iki icyo gihe yakoreraga muri minadesi minadefu ni minisiteri y'ingabo z'igihugu cy'u rwanda muri iyo minisiteri yari afitemo akahe kazi nabonaga afitemo biro sinzi ibyo yakoraga ndetse yakoraga yari afite biro akoreramo yari afite ibiro akoreramo muri minisiteri y'ingabo z'u rwanda yego icyo gihe umuha umwana urwaye cyane ni mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri ni ryari ni muri mirongo cyenda n'icyenda umumuhaye yakubwiye ko agiye ku murereri we yakwiye ko amujyanye he
yagiye ku murereri we ahantu yari acumbitse mu kiyovu niho yamujyanye nkajya namusura nkamujyaho nkamusura nkamureba mu kiyovu kihe mu kiyovu cy'abakire aho bitaga kwa kanyarenga yaba se ariho agituye magingo yatuvugana ntabwo ariho agituye aba ariho agituye ntabamubona naba naramubonye yarahindutse ajya gutura igikondo igikondo nawe ndahashakisha ndahabona ndamusura ngezeyo ubwo nari ntangiye koroherwa musaba kugira ngo umwana amumpe arambwira ati umwana amaze kugira ubuzima bwiza amaze kumenyera wimumpuraho nta wundi mwana afite nkomeze mufashe ibyo uzi umusure n'abakuru be bamusure nta kibazo ndabikora njyana abakuru be baramusura aragaruka bakajya ku ishuri noneho nongeye gusubirayo nsanga naho yarahimutse kuva icyo gihe kugeza na n'ubu nta yandi makuru yemye
none uwo mudamu uwo mukobwa rubagire anyese nta wundi mwana yagiraga nta mwana yagiraga yari umukobwa
ko wambwiye mu kanya ko yakoraga muri minisiteri y'ingabo z'u rwanda iyo minisiteri ni imwe muri minisiteri zigendera ku mategeko ahamye zifatika wigeze ugerageza kubaza umwe mu baminisitiri bategetse iyo minisiteri ngo agufashe kubona irengero ry'uwo mukobwa agutwariye umwana reka mbyite gutyo ntabwo ntabwo namubajije kuko abantu bahakoreraga nabo baje bambwira ko yimutse atakihakorera ashobora kuba yaragiye muri minisiteri y'iterambere ry'abagore naho ngezeho nsanga yarahimutse bambwira ko ashobora kuba akorera muri rezo de fame ngeze muri rezo de fame ndamubura nibwo nahise njya gushakisha muri enisisi nk'uko muri iyo baruwa ibigaragara ijwi ry'amerika imaze kubona ubusabe bwawe twagerageje gukora ubushakashatsi koko dusanga uyu mudamu rubagire Agnes yarakoze muri dutere imbere turajya gukomeza gukora ubushakashatsi kugira ngo tumenye neza aho ari kandi tunifashishe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo tumenye aho aherereye nabonye yuko wanifashishije na komisiyo y'igihugu ishinzwe abana bo umaze kubabwira ko uwo muntu yakoreye leta kandi kumuzi ukababwira ikibazo cyawe bakubwiye ngo iki ntabwo bahise bansubiza nakomeje gutegereza igisubizo barambwira ngo njye kwa muganga aho namubyariye nshaka urupapuro rwemeza ko ari uwanjye njyayo ndarushaka ndarubashyira hashize igihe rero nibwo bansubizaga ukuriye komisiyo ansubiza ibarwa mbwira ko bo badashobora kumushakisha ngo ahubwo nimubona nzababwire bamfashe kumpuza n'umwana numva nta gisubizo cyiza bampaye nyine banciye intege barambwira ngo uzamwishakire nimushaka ngo ashobora kutemera kuvugana nanjye ngo bo bakaba ari bwo babizamo ariko namubonye nahise mvuga nabashije kumubona nta kintu byaba bifashije kugira ngo bo babifashemo nanjye ubwanjye nabyikora cyangwa nkitabaza abandi hari n'urundi rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib kubera ko icyakozwe kirasa n'icyaha wigeze witabaza urwo rwego kugira ngo rugufashe gukora ubushakashatsi iperereza ryimbitse kuri icyo kibazo ntabwo ubu nagezeyo ariko hari umuntu umwe uzi neza uko byagenda n'abajije arambwira ngo icyaha cyarashaje
tumaze kumva uko mukasine yitabaje komisiyo y'igihugu ishinzwe abana twashatse kumenya niba ibyo avuga ari byo tubona ibaruwa umunyamabanga nshingwabikorwa dr claudine uwera kanyamanza yamwandikiye ku itariki ya cumi n'umunani mutarama umwaka wa bibiri na cumi n'umunani abwira madamu mukasine ati tubandikiye tubihanganisha ariko tubasaba ko umunsi mwabonye amakuru y'aho umwana aherereye mwazatumenyesha tukabafasha gukurikirana ikibazo cyanyu mukashine amaze kutubwira ko hari uwamubwiye ko atakwitabaza rib urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha kubera ko icyaha cyashaje twifuje kumenya niba icyaha cyo gutwara umwana mu buryo butemewe n'amategeko gisaza twitabaje umunyamategeko felicien gashema ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze cyane kuduha ikaze ku ijwi ry'amerika bwana fenisita none rero icyaha nka kiriya umwana utwawe cyangwa umwana uhawe undi muntu kugira ngo amure ntamusubize icyo cyaha kiramutse kibayeho hari igihe gishira kikaba cyarashaje uwo mwana akagenda nka nyomberi icya mbere na mbere ni ukumenya icyaha nyabaki yakoze turebye itegeko ryerekeye kurengera umwana ibyo bishobora kuba biteganywa n'ingingo mirongo itatu n'imwe y'itegeko nimero mirongo irindwi na rimwe agakato ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ryo kuwa mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa munani ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ryerekeye kurengera umwana rero iyo ngingo mirongo itatu na rimwe iteganya ibijyanye n'icyaha cyakorewe umubyeyi cyitwa kwambura umwana ababyeyi be icyo cyaha rero kikaba giteganywa cyangwa gihanishwa imyaka iri hagati y'ibiri kugeza ku myaka itatu n'ihazabu y'ibihumbi magana atanu kugeza kuri miliyoni imwe y'amanyarwanda iyo uwakirezwe ajyanijwe n'urukiko niba icyaha cyarabayeho ukurikije amategeko icyo cyaha cyakozwe ryari icyaha gisa nk'aho cyatangiye gukorwa igihe yatangiye kwimukana umwana dukurikije ubuhamya bw'uwo mumama turasanga harahavuga yuko yajyaga gusura uwamureraga uwo mwana yamenya aho umwana ari uwo mumama bugacya yimutse akajya ahandi ngo yakoze icyo bita umugambi ni ikintu yagambiriye kuva kera cyo gukora icyo cyaha rero kugira ngo ibyaha icyaha cyuzure hari icyitwa umugambi hari icyitwa elema materiyeri ikintu gifatika uvuga ngo umwana yaribwe ni umuntu ahari ufatika umugambi noneho umugambi yawucuze ryari uko kwimuka muri karitsiye ajya mu yindi mu ntara ajya mu yindi wenda cyangwa ava mu gihugu ajya mu kindi nabyo biragaragaza umugambi yari afite kuko ntabwo yigeze yimuka ngo amenyeshe umubyeyi w'umwana ko aho azasanga umwana naramuka amushatse bivuze yuko yamuhishaga amakuru kuko afite umugambi utari mwiza wo gukora icyaha itegeko naryo rikaba ribiteganya iyo umuntu afite umugambi iyo iyo umugambi uhari iyo materiyeri igaragaye iyo itegeko rihari nta kabuza uwabikoze arabikurikiranwaho yabihamwa n'urukiko akabihanirwa none se ko aricyo natangiye nkubaza icyaha nk'icyo kirasaza ntabwo icyo cyaha navuga ko gisaza mu gihe cyose umwana agifite umwuka kuko umwana ntabwo ari umutungo w'umuntu ku buryo wakwibwa umutungo wakwibwa hanyuma nyuma y'imyaka runaka ugatakaza uburenganzira bwo kuwukurikirana mu yandi magambo nk'igishobora gusaza mu gihe cyose kuko icyaha gikorerwa abantu none metere gashema hari itegeko mu rwanda riteganya uburyo umuntu uwo ari we wese ugiye mu gikorwa icyo ari cyo cyose kirebana n'ikintu umuntu yakwita gucuruza abana cyangwa se kubahererekanya mu buryo butemewe ku buryo bashobora gukurikiranwa itegeko rirahari itegeko mu rwanda avuga rishobora kuba rijyanye n'icyo kibazo ni itegeko nimero mirongo itanu na rimwe agakato ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ryo kuwa cumi na gatatu ukwezi kwa munani ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ryerekeye gukumira kurwanya ndetse no guhana icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu ku bandi icyo cyaha kikaba giteganywa iryo tegeko nayo rikaba iteganya ibyaha bitandukanye ndetse rihana abantu bashobora kwijandika mu bikorwa bikorwa nk'ibyo ngibyo biteye isoni none kuri iki kibazo tuvuga cy'uyu mubyeyi mukasine ko yabuze umwana we kandi nta hantu yigeze asinya ngo yemere ko umwana amutanze we yabigenza ate yakwitabaza izihe nzego z'ubutabera kugira ngo arenganurwe
ndumva icyo mukasine yakora yakwisunga ubugenzacyaha itegeko rirahari naribabwiye rijyanye no gukumira kurwanya no guhana icuruzwa ry'abantu ndetse iyo bikorewe ku mwana haba hariho umwihariko ubugenzacyaha bugaperereza bugasanga ko nta masezerano yabaye hagati y'impande zombi bigashyikirizwa ubushinjacyaha ubushinjacyaha nabwo bukabiregera urukiko nta cyabuza yuko uwabikoze yabihanirwa mu buryo bw'intangarugero ku buryo byabera n'abandi amasomo Maître felicien gashema nongere ngushimire cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kaburaga murakoze cyane mbona felicien namwe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika maze kumva ibisobanuro by'umunyamategeko narongeye nganira na madame mukasine wodeta kugira ngo numve neza niba nawe yumva impamvu yari yararagije umwana yaramumwimye kandi mubaze niba yarapfunze imitwe mu nkike zose ariko se madamu hari igihe waba ugerageza kwibaza ndetse ukanisubiza wibaza impamvu atagushubije umwana wari waramuragije ugeze kure kandi wabikoranye urukundo kandi nawe yamwakiranye urukundo icyo kibazo ujya ukibaza nanjye byambereye urujijo mbese nibaza niba niba yarashatse kumugumana kuko hari igihe kimwe icyo gihe ngiyeyo yambwiye ngo nimwandikire ngo nimwandikire ko mumuhaye noneho ndavuga oya ntabwo nakwandikira ko muguhaye ahubwo wowe kuko wiyemeje kumufasha kubera n'ubundi buzima nari ndimo n'abandi bana mfite ntashoboye kubafasha wowe mufashe abo umwana wanjye nawe nta kibazo ariko ntabwo nakwandikira ko muguhaye hari amafaranga yigeze aguha hari ikintu yigeze aguha cy'ingurane ngo akubwira ati akira kino kintu akira aya mafaranga azagutunge azagufasha ariko umwana umundekere oya nta na kimwe ndagira ngo numve niba harimo ikintu gisa n'ubucuruzi bw'abana kubera ko icyo ngicyo ntabwo cyemewe n'amategeko urabizi oya nta na kimwe naba mbeshye rwose nta na kimwe yampaye madamu mukasine odeta muri icyo gihugu cy'u rwanda iyo hari ikibazo cyabaye ingorabahizi hari umuntu ugikuriye ukiyobora ugitegeka abaturage b'u rwanda bakunda kwitabaza yitwa perezida paul kagame nagira ngo nkubaze wigeze na rimwe utekereza ko ikibazo nk'icyo ngicyo nk'umubyeyi ushobora kukigeza ku wundi mubyeyi kugira ngo agufashe kukirangiza kubera ko ndumva ko kikubabaje numvaga kumugeraho tumurase ntabwo numvaga ntapfa kumugeraho ngo mubone amaso ku maso mbimubwire ariko aragaragara ahura n'abaturage bakamugezaho ibibazo byabo abonana n'abaturage ariko bisaba inzira ndende rwose umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jenoside nshimiye imana ndizera neza yuko na perezida wa repubulika akunda kumva ijwi rya amerika bibaye byiza bafasha kubona umwana wanjye ndizera yuko azakumva akumva akababaro kawe akazagufasha natwe hano uko ijwi rya amerika dukomeje ubushakashatsi kugira ngo tugere kuri uyu umukobwa niba akiri umukobwa icyo gihe umuha umwana wawe yari umukobwa yitwa rubagire anyesi tukaba dukomeje rero gukora iperereza kugira ngo turebe yuko twagira icyo tugeraho kugira ngo tugufashe kubona umwana wawe niyo nkuru moyize umaze imyaka makumyabiri n'umwe utarabona mwakoze cyane rwose mwana nkunda kumva ikiganiro mujya mukora agasaro ka buraga nkunda kugikurikirana cyane nabonye hari abana benshi bagiye bahuzwa n'ababyeyi babo abandi n'imiryango yabo ni ukuri nizeye hamwe n'imana ishobora byose ko umwana wanjye nzamubona ukomeza wizere uzamubona yego murakoze cyane kandi ni ukuri imana yo mu ijuru ijya iguha umugisha ku bw'umurimo ukora ukomeye cyane wo kwitangira abantu urakoze cyane
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona
iyo ubuze umuvandimwe umuhozaho umutima urugero ni habumugisha laurenti utuye mu murenge wa masaka akarere ka kicukiro akagari ka mbare umudugudu wa ngarama ndashakisha habyarimana yuzinari ni mukuru wanjye yahunze muri mirongo icyenda na kane abantu bari barahunganye harimo bariya ba nyirasenge bitwaga ba wiragiye stefania na manirareba suzana yari nyina wabo ngo barahunze ariko icyenda karindwi barahunguka bamaze guhunguka baraza ngo bageze ahantu bavuye mu nkambi yitwa gatare bageze ahantu bita imasisi ku musozi ngo witwaga igicanga noneho abantu nyine bakabatera ubwoba ko bakunda kuvuga ngo iyo bageze mu rwanda babagirira n'ab'abagabo bo basigara aho ngaho ariko abandi barahunguka baraza ubwo ngubwo aho ngaho yasigaranye na mukuru we kwa nyina wabo witwaga paul ndareba noneho na mubyara we wundi wo kwa masenge witwaga ukurikiye imfura ariko bakunda kumwita mbonigabo ariko habyarimana uwo nguwo mukuru wanjye yari yarashatse bakundaga kumwita mu nkambi murokore yari yarashakanye n'uwo bita jeannette ariko irindi zina rye ntabwo ndizi babyaranye n'umwana witwa nishimwe janine kuva icyo gihe cyose bahinduka muri mirongo icyenda na karindwi nta handi hantu twigeze dushakisha ni uko numvishe hari ukuntu abantu bashakisha abantu nk'uko kuko nyine kuriya tuba twumva amakuru noneho nkavuga nti nanjye namushakisha ariko ubundi kuva icyo gihe cyose ntabwo twigeze tubasha kumenya amakuru ye yandi noneho rongera nari navuze nti abaye hari ukuntu yaba yumva nk'ijwi rya amerika abaye akiriho cyangwa se umwe muri abo bantu bari bari kumwe basigaranye rwose yabanyuraho akurikije ukurikije uko nawe yaba yumva radiyo cyangwa se wenda akabasha kuba yanyura mu zindi nzego ntazi sinzi ukuntu bigenda ariko yaba yumva radiyo nk'ijwi rya amerika yazataha kuko papa habarugera faranswa aracyariho na mama nyantemba saverina aracyariho mukuru wacu mukuru witwaga ntigurirwa maritini baranakoranaga bakoraga i kigali nawe aracyahari mukuru wacu mukuru witwa donatira mbese abana bacu bose bose baracyariho keretse umwe witabye imana witwaga nyirangendo marie chantal
mukuru wawe habyarimana yuvenali bitaga murokore ntabwo yuko niba akiriho yumva ijwi rya amerika aho yaba ari hose ijwi rya amerika rigera kure ndetse na paul ndareba nawe niba yumva ndetse na mbonigaba uyu imfura abo bose urangisha urumva urarangisha abantu batatu icyarimwe nibaramuka bakumvise ndahamya yuko bazihutira kugusanga kugira ngo musangire ibyishimo bazanyura ku ijwi rya amerika nibabikora tuzabatumikira tuzakubwira imana ibaha umugisha cyane namwe mukora ibintu bikomeye bikomeye njye ndibaza niba ari impano mwavukanye niba ari ibyo mwize mu ishuri biriya bintu narabikunze cyane ibintu byiza bikomeye bihenze kubigeraho imana izabaha umugisha cyane urakoze cyane ijwi rya amerika ni mwebwe ribereyeho ibyo dukora ni mwebwe tubikesha dukora kubera yuko mutwumva kandi muduha ibitekerezo kugira ngo turusheho kubanogera murakoze cyane kandi mugire akazi keza n'amahoro n'ubuzima bwiza imana izabarinde iki cyorezo cyateye namwe rwose izakibarinde izagumye kubashyigikira icyo nakongeraho ni uko uwo mukobwa ni shimwe janine babyaranye wavutse umwana we ubu ari mu myiteguro yo gushyingirwa ubu ngubu yari afite ubukwe ku itariki cumi n'enye z'ukwa zo kwa munani abaye akiriho rero n'iyo nkuru nayo ni nziza yayumva kuko amaze gukura abaye akiriho rero n'ubwo butumwa nawe bwamugeraho abaye akiyumva abaye yumva ijwi ry'amerika mbese yanabishobora n'ubwo bukwe akaba yabutaha akaba yabutaha
agasaro kaburaga
turatumikira kandi na joseline hakizimana ari mu karere ka nyarugenge umudugudu wa nyamiramba akagari ka biryogo ndarangisha musaza wanjye twamubuze ari kumwe na papa wanjye bari bari kumwe twatandukanye bari kumwe none se urabarangisha bombi cyangwa urarangisha umwe muri bo
twarangisha musaza wa- wacu buriya abaye ariho yazatubwira amakuru nimba baba bakiri kumwe ntabwo tubizi umusaza wanyu yitwa nde yitwa hakizimana gideon naho papa wawe we yitwa nde Eh, yitwa hakizimana eliyezeri Mm. mwatandukaniye he twatandukaniye i Masisi ubwo ni mu wuhe mwaka Ah, muri mirongo icyenda na gatandatu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu mujya Mm.
gutandukanira aho ngaho i masisi byagenze gute gerageza ku- kwibuka ibyo wibuka bikeya uko byagenze mujya gutandukana urumva twatanye uko mama yamenyiye hari mu gihe cy'intambara mama ajyana nanjye na mukuru wanjye na papa wanjye a- a- a- ahungana na musaza wanjye nyine tu- turaburana kwa kundi abantu babaga ari- bagenda ba- bahunga ba- ba- bagatandukana mu bantu bahungutse bavuye iyo muri kongo nta washoboye kubabwira ati nahuye nawe aha eh, twatandukaniye aha du- twahuriye aha dutandukanira aha nta gakuru mwongeye kumenya nta makuru twongeye kumenya kuko nanjye mama wanjye yageze abarambura ase riranjyana iza kunjyana muri oruserina baza kundangisha arongera arambona gutyo ubu muri kumwe mu rwanda Eh, mbana na mama wanjye mu rwanda ubu se niba papa wawe ndetse na musaza wawe bariho bakumva eh, Mm.
wababwira iki warakuze uka- narakuze papa wanjye nimba akiriho ndi umubyeyi nanjye w'abana babiri ngenda kuzuza imyaka mirongo itatu mbese mana yanjye babaye bakiriho sinzi byaba byaba ari ibintu bitangaje mu buzima bwanjye na mama wanjye kuko mama we byamurenga cyane urumva yaradufite turi abana batatu aza kumbura abura na musaza wanjye n'umugabo mbese byaba ari ibintu bitangaje mu buzima bwacu komeze utegereze wizeye turakomeza ubushakashatsi twatangiye eh, dufasha ah, abitabaza agasaro kaburaga kugira ngo turebe yuko twabafasha kugashaka urakoze cyane urakoze cyane imana iguhe umugisha
agasaro kaburaga
nabibabwiraga mu ntangiriro z'ikiganiro ukuntu gifite umwihariko w'abana bashakisha ababyeyi babo mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda mu karere ka kamonyi mu murenge wa runda niho nshimiyimana fideli yatuye amaze imyaka makumyabiri n'itanu yarabuze nyina umubyara mukamusoni katarina ari na- we mama- ni mama wanjye ndangiye twatandukanye eh, mu ntambara bahunga muri kongo yabaga mu nkambi ya simanga urumva twatandukaniye n'aha mu rwanda bo barakomeza njyewe nguma mu rwanda ubwo rero ndagutekereza kugira ngo ndebe ukuntu naza- nazababwira mukamfasha nkareba ko wenda ari igihe imana yamfasha tukongera kuzahura kuko abantu babwira bati ukomeje ugatanga itangazo ukarangisha wenda bazamubona Mm. none se kuva muri iyo nkambi ya shimanga kuva muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'itandatu kugeza ubu hashize imyaka makumyabiri n'itanu nta kanunu ke wigeze ugira wigeze umenya Oya, na- na- na- na- nta kanuni nigeze ngira gusa hari umumama w'umukongomani umwe yigeze kumbwira ko igihe yari yarabyaye njyenyine uwo mumama Mm.
none uwo mukongomani aza kuza turahura arambwira ati hari umumama w'umunyarwanda usa gutyo ko umama wanjye yari inzobe Mm.
n'inzobe eh, bambwiye yuko afite umwana mu rwanda yasize bahunga Mhm.
uwo mukongomani nawe sinigeze najya kugira amahirwe yo kongera kubonana nawe ko yari yarambwira ati nari namubwiye nizazana ifoto nyimwereke Mhm.
ubwo rero tunagiye kugira amahirwe yo kumubona ariko ndavuga nti tuzacika intege nzakomeza kugenda nshakisha ubwo aravuga ni reka mbaririze numve yuko wenda njye niho ndagukurikirana ibiganiro nza gukurikira ikiganiro cyawe ukuntu ngenda uhuza abantu kandi bigakunda ndavuga ngo imana ifashije nanjye wenda nazagira amahirwe yo kugira gute kuko wenda yaba yumva radiyo ijwi rya amerika nanjye akumva yuko umuhungu we imana fideli ziriho ndi mu rwanda bimukundiye nyuma yaba akiriho yumva ijwi rya amerika ko nawe yasoha mu rwanda azasura hose
mu kugerageza kumuvuga uko ari n'uko ateye wavuze ko ari inzobe nta kindi kimenyetso kimuranga ku buryo uwamubona yavuga ati ubu ngubu n'utwumvise umwana we ashakisha mama wanjye yari umu- yari umumama muremure w'inzobe Mm, w'in- inzobe cyane kabisa mhm, ubona ko ya nzobe atari ya yindi ba- bashakisha ko yari inzobe kandi akaba ari umumama wagira gusuka mhm, mu maso no ku mubiri mm. niba akiriho mama wawe mukamusoni catherine akaba yumva ijwi rya amerika akaba akumva muri uyu mwanya ni iki wamubwira rwose ikintu nabwira mama wanjye mukamusoni gatarina w'umuhungu we nshimiyimana fideli nimba akiriho namubwira ko mama wanjye na n'ubu zimutekereza kandi muhora mukunda iyo mutekereje fata ifoto ye nkayipostinga ikindi namubwira namubwira ko ubu ngubu ndi umupapa w'abana batandatu ndetse n'umwuzukuru abaye uko yakundaga abana najyaga amubwira ko nzamuha umwana amubyarira nkamuha abuzukuru abaye akiriho rwose namubwira yuko mama wanjye mukunda kubwo nigize ngira amahirwe yo kugira ngo anderere nanjye mubone mwegere mwi- mwishimire umubyeyi wanjye ariko nimba akiriho yumva ijwi rya amerika ndamukunda cyane kandi ndamukumbuye nubwo ndi mu kugenda nsa nkaho ujya mu zabukuru ariko numva mpora mutekereza kandi mpora nsaba imana rwose imana izamfashe ni- nimba akiriho ko yamuzana mama wawe nkongera nkamubona nanjye ngamuhamagara mama Mm.
ko mu bintu bintera agahinda iyo mbona abana bahamagara mama nanjye mu bintera agahinda kuko numva nanjye bintera agahinda kuba naragize nishimira ngo nanjye mpamagare mama izina mama ndimuhamagare Mm.
nk'umwana uri iruhande rwa mama we Mm.
rwose imana ihoreye ibitangaza renutse nkagira amahirwe nkongera nkabona mama wanjye Mm.
n'ubundi mpora mbigusabira utanzi utanambona kandi abo ufasha ni benshi nazagusabira ku mana ku buryo ngiye cyo naba mfite gishoboka nanjye nazakwishyura Oh.
kuko ibyo ukora ni byinshi cyane sinubeshye imyaka navutse mama wanjye namumenye mfite imyaka irindwi Mm.
mumenya nabwo ari mukuru we usanze aho nari narambwira ati uzi mama wawe Mm.
ubwo rero igihe cyo kuba nakwishimira nanjye mama wanjye intambara yaraje ara- baragenda ubwo rero abaye akiriho anyumva yumva n'ijwi rya amerika rwose yakumva ko namubwira ni mama ndamukunda kandi ndamukumbuye niba ariho ko nifuza ko yakongera akaza niyo namubwira izina mama wenda nkamubona mu maso birahagije kandi ikindi nakubwira ugize amahirwe nkahura nawe Mm.
menutse nazagushimira nazakwitura ntabonye n'icyo mwisura ubwanjye najya mpora gusabira ku mana nta kindi Yo.
imana ijya kuba hafi kandi ku bindi bigerageza
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona
umuryango mpuzamahanga utabara imbabare seyiseye ruvuga ko abana bagera ku bihumbi mirongo irindwi na bitanu batandukanye n'ababyeyi babo mu rwanda kubera intambara bamwe muri bo bahungiye muri tanzania mu burundi mu cyahoze cyitwa zayira ariyo repubulika ya demokarasi ya kongo y'ubu abagera ku bihumbi mirongo itandatu na birindwi barabonetse ariko abandi ibihumbi umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri bari bataraboneka muri bo harimo umwana wa zaninka anonsiyata utuye mu karere ka gasabo umurenge bwatsata akagari ka nyamugari agasaro kaburaga nyine ni umwana wacu ni umwana wa mukuru wanjye wanjye yabuze mu ntambara muri mirongo icyenda na kane twarahunze twebwe tujya imbere we amusiga ahantu muri nkongwe muri gitarama ajya imbere kutureba a- a- agiye kugaruka ntibiba bigikunze kubera amasasu yabaye menshi hanyuma baburana gutyo ejo bundi twumva ikiganiro ku ijwi rya amerika twumva bati uzashaka agasaro kawe ushobora kukabona uravuga ati wabarangisha wenda mwazadushakira uwo mwana rero yari yamubyaye ari umwana umwe wenyine yabuze yari umwana w'imyaka cumi n'umwe ubwo akaba yitwa tanga ishaka yitwaga tanga ishaka bosco nyina we mama wari wa mukuru wanjye akaba yitwa mukandekezi beatrice ariko mama we n'ubundi araho arahari rwose ariko agahenda akagenda kumwica iyo abyumvise gutyo yumva agahenda akamwica avuga ati byibura niyo dushakisha tukamenya nimba abonetse cyangwa se atabonetse ntagume kujajabya umutima
tanga ishaka bosco kuva mutandukanye hashize imyaka makumyabiri n'irindwi ubu ni umusore w'imyaka mirongo itatu n'umunani yarakuze ari kugerageza kumbwira uko yari ameze ako gahungu kari kameze gute kari gateye gute katambukaga gute kugira ngo n'uwakumva uko umuvuga ashobore kuba yavuga ati n'uyu nguyu nyina yavugaga ndamubonye kari agahungu k'agakara karekare keza gafite akagosi k'imihiro gashinguye nyine kare ubona ko kazaba karekare nta rubavu kari gafite runini agahungu keza rwose ubona kakwitonda ubona icyo gihe yaritondaga k'akayumbu k'imibiri yombi ntabwo yari igikara tirikiri burundu yari yari igikara kivangeho gake ntabwo yari imibiri yombi ikeye ntiyari n'ubukara cyane ndamwibuka rwose umwana w'amaso meza ndamwibuka kuko nabanaga nawe nubwo mukuru abanaga icyo gihe nabo ndamuzi cyane yavutse mureba akura mureba turi kumwe
umwana ufite imyaka cumi n'umwe burya abakuze abatangiye kumenya gutandukanya icyatsi n'ururo ndahamya yuko nakumva azakumenya gira icyo umubwira nka nyina wabo aho ari hose rwose nimba yumva ijwi rya amerika namumenyesha yuko mama we ariho mukandekezi beatrice ari mu bugesera ahantu mu irango kuri paruwasi yarango ya deperi arahari rwose hari na nyirarume azi yari azi witwa ngango arahari ngango nanjye nyine ndahari nyina wabo zana inka na siyata hari n'uwitwaga n'itanga nawe yari amuzi usibye ko ubu yapfuye ejo muri bibiri cumi n'icyenda ariko yari amuzi cyane kuko barasaga n'abangana barabyirukanye bari barabyirukanye aho ari hose yakumva ko imiryango ye irahari nta kibazo
ni ukwizera yuko yaba akiriho akazumva ubu butumwa bw'urukundo mugejejeho hano ku ijwi ry'amerika hanyuma ikizavamo tuzakibagezaho yego mwamukoze rwose mwana dufite icyizere ko agomba kuboneka
agasaro kaburaga kabonetse
mu kiganiro cya kane cy'agasaro kaburaga nibwo uwitwa teogene mukunzi ubarizwa mu karere ka nyarugenge umurenge wa muhima mu mujyi wa kigali murekatete adera ni mushiki wanjye wo kwa mama wacu tukaba twaratandukanye mbere ya jenoside ni kera sinibuka umwaka twari tukiri batoya akaba yarajyanywe n'abazungu bari bagiye kumufasha kuko yari yavukanye ubumuga bwo kutagira amaguru yombi anifuza ko abonetse yatuvugisha cyane ko na mama we akiriho ashaka kumenya ko umwana we yaba ari amahoro kandi ariho
umubyeyi we ni abagize imakurata utuye mu karere ka ruhango mu kagari ka kavumu yatubwiye uko yamushakishije hose akamubura hari umudamu wakoraga mu kigo cya gatagara naje kubona inomero ze yaje guhunga nawe arahunga ajya i buraya uwo mudamu yitwaga emabure emabure nza kumuhamagara arareka tete yiganye n'abana ba seresi ati hanyuma seresi ya hatiri aza kubona abandi bakaresiponda ati ubwo rero nyine yabonye abo bazungu barakomeye sinapfa kubinjiramo ni ukubanza kwitonda ati nibo bamusigaranye seresi amaze gupfa agumya ambwira nyine nkajya mpora amuhamagara wandebeye ko uzamubona ukambwira ubwo mbonye narambiwe naje ku gisigali njya kuri ambasade ngeze kuri ambasade kuko ariho twakiye n'umuzungu ajya kugenda ngo bashakire impapuro zabo zizazihereho nkomeza kubaririza bambwira ko ibintu byanyanyagiritse hari ahandi yanyohereje numvura agapapuro naba ngafite ngo naho nzagende mbaze bashobora kumfasha kuri minisiteri ubwo rero iyo minisiteri ubwo niho nari ndimo nshakisha agatike ngo nzajye kuri iyo minisiteri mpungiriye neza mwamfasha rwose nkabona umwana wanjye
igishimishije ni uko mu gihe umubyeyi we n'abavandimwe be bamushakaga nawe yarabashakaga yari amaze imyaka ine abashaka yarababuze ndetse yagezeho wacika intege umwe mu nshuti ze amubwira ko yakwifashisha ijwi rya amerika twakiriye ubusabe bwe dukora ubushakashatsi kugira ngo turebe ko ahuye n'uwo twari dusanzwe dufite dore uko yakiriye inkuru y'uko umubyeyi we amushakisha
ubu noneho ku bamenye ko umuryango wanjye ushobora kunshakisha umutima wanjye wuzuye ibyishimo ndi umunyamugisha ndishimye birengeje ndumva ashaka kurira ariko ndagerageza kwihangana urumva icyo ashaka kuvuga kandi ndi umugore wikomeza wanyuze muri byinshi ndifuza kugira imbaraga zihagije ndabyizera ko ibintu n'ibikorwa neza bigahura nzahita ntangira kwizigamira kujya mu rwanda ako kanya
ishyirahamwe rezeritrine ryamuzanye mu bubirigi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe ryatubwiraga ko ritamuzi ariko impapuro zimuhesha ababyeyi bamurera mu bubirigi zikavuga umwirondoro we zashyizweho umukono n'uwayoboraga iryo shyirahamwe george serisi n'umubirigi twasanze rero bihuye n'ibyo imakurata nabagize avuga ko yamwihereye george serisi ubwe igenzura rirangiye nahamagaye nabagize imakurata mubwira ko agasaro ke kabonetse rwose imana sinakubwira ukuntu umeze nishimye birandenga kuryama byananiye kurya byananiye ibintu byose byananiye ndumva ibyishimo byandenze ndumva nijuse kandi ntariye nishimye cyane kandi nishimye nagushimiye cyane nibajije ibintu imana inkoreye noneho ndavuga ngo reka nzajye gushimira imana mfate umunsi wo kuzashimira imana mpamagara abantu mbabwire muze uyu munsi ni umunsi wo gushimira imana nka abwira bikira mariye ibyo yankoreye
ni byiza ni mu gihe ukwiye kubyishimira wari waragenze naragenze cyane naragenze cyane narirutse za kigali ndagenda cyane mpamagara imana nkunda gusenga ndapfukama ukeneye wese nkamuganyira ikibazo mfite ariko noneho imana irantabaye reka nkomeze nyishimire mwarakoze cyane yezuwanjye agasane nzakubona ngo ushimire ntabwo nk'uko mbonye murekatete wanjye niko nzakubona nkagushimira
urakoze cyane
yego mama imana iguha umugisha murare neza uzampuze nawe tuvugane amaso ku maso nzabahuza rwose nicyo tubereyeho ijwi rya amerika ni radiyo yanyu imana iguha umugisha urakoze mubyeyi akaba umusizi w'umunyarwanda sekarama wagize ati ukwibyara gutera ababyeyi neza iyi ndirimbo wumva yaririmbwe n'umukobwa wawe adera murekatete yahimbwe n'umuririmbyikazi emeri sande yitwa burekingi de lowu ndayigutuye wowe n'abandi babyeyi mwese mubyara mugaheka mukarera ni hano dusoreje ikiganiro agasaro kabura waburaga umwihariko wa murisanga mwese mwese abarenganura umwana abaharanira uburenganzira bwe abamuhata urukundo mugira amahoro mwari kumwe na veniste nshimiyimana ku ijwi rya amerika